Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee amma sa'a sadiitti meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti Waashintan Diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin aayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya isin haa ga'u attamooltan.
Kibxata guraandhala 23 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Waa'ee wal'aansa fayyaa obbo Jawaar Mahammad faa ilaalchisee murtii manni murtii olaanaa dabarse maaliif akka hojiirra hin oolfamin hoogganaan mana hidhaa Qaallitti dhiyaatanii akka ibsa kennan gaafatamanii har'as hin dhiyaatin waan hafaniif. Akka hidhamanii dhihaatan manni murtichaa ajaja kenne obbo Jawaar Faas akka bakka jiranitti gurmuu ogeeyyii hospitaala laandmaarkiin wal'aanaman manni murtii waliigalaa federaalaa murteessee jira. Abaa'uuf kaafaa'uun filannootti hirmaachuuf danqaalee adda addaa akka isaan mudate gidduu kana dubbataa jiru. Boordiin filannoo immoo gama isaan dhimmoonni kun kallattiidhaan kan mootummaa ilaallatan ta'uu ibsuudhaan paartileenis filannichatti seenuuf wanneen irraa eegaman raawwachuu qaban jedhu. Paartiin badhaadhinaas deebii gamasaa kennee jira kutaa xumuraa qabna. Lamaanuu gabaasaalee keenya oduu boodaati.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin hafeera. Piroodyusariin Tamsaasaa Har'aaf.
Nugusuu Taammire.
Miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo tiksti gammee oduuf gara namoottan isin dabarsa.
Akka mooltan dhaggeeffatoota keenyaa oduun irraaf qabnu kunoo. yuunaayitid isteetsi baatiilee qilleensa qorraa hamaa ta'e kana keessa tallaalii covid-19 uummata ishee miliyoona dhibba sadi ol ta'u dhaqqabsiisuudhaaf yeroo waliin dorgomaa jirti fda yookaan bulchiinsi nyaataaf dawaa biyyattii ulaagaalee raggaasisa tallaalii ijoo ta'an irraa kaasuu kanneen dandeessisan qajeelfamoota haaraa baasee jira fdn har'a akka beeksisetti oomishtoonni dawaa talaaliilee warra gosa vaayirasii covid haaraadhaaf ba'an hojiirra oolchuuf yaalii marsaa haaraa guddaa kan namoota fedhiin yaaliif tallaalaman kuma hedduu hirmaachisu geggeessuu isaan hin barbaachisu akkuma yeroo kaan talaalii utaalloodhaaf waggaa waggaatti geggeessanitti talaalicha fooyyessame yaalanii hojiirra oolchuun ni danda'ama. yuunaayitid isteetsi lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan biyyattii keessatti dhumanii kuma dhibba shan caaluu har'a innaa beeksistetti bulchiinsi nyaataaf dawaa biyyattii fdn immoo qajeelfamoota haaraa kana baase yuunaayitid isteetsi lakkoofsa namoota biyya ishee keessatti vaayirasichaan baatiilee kudha afur keessatti dhumaniitiin biyyoota addunyaa keessaa sadarkaa durarra jirti. biyyi tokkummaa imaratoota arabaa waldhabdee siyaasaa soomaaliyaaf mormii gareelee mormituu biyyattii keessaa ka tasgabbii biyyattiitiif sodaachise daran hammeessaa jirti jechuudhaan soomaaliyaan balaaleffattee jirti filannoon soomaaliyaa boodatti harkifachuu fi yeroon bulchiisa pireezidaantii soomaaliyaa xumuramuurraa kan ka'e soomaaliyaan yeroo ammaa muddama siyaasaa keessa jirti gabaasaa mahammad kaahiyyee tujubeetu dhiyeessa.
Hoogganoota garee mormituutiin torban darbe mormii geggeessame kan hookkaraan guutamerraan kan ka'e sabatiinsi siyaasaa dhabamuusaaf kan itti gaafatamu tokkummaa emireetota arabaati jechuudhaan mootummaan federaalaa Soomaaliyaa himatee jira. Aangawoonni maqdishoo keessaa ibsa ministirii dhimma alaa emireetiif ennaa deebii kennan mootummaa pireezidaant Mohaammed Abdullaahi Mohaammed bulchiinsa yeroo cehumsaatii ittiin jedhan. Yeroon hojii pireezidantichaa guraan dhala saddeet sirnaan waan dhumateef. Filannoon Somaaliyaa waliigaltee dhabiinsa hoogganoota siyaasaa gidduu jiruun boodatti harkifate. Dhaaboliin mormitoota hangi tokko kan Faarmaajoo jedhamuun beekaman Mohaammed aangoo akka gadhiisan gaafatanis isaan garuu hojii isaaniitti fufanii jiru. Ministeerri odeeffannoo Osmaan Dubbee Abudaabiin dhiifama akka gaafatu gaafataniiru.
Innagoo ah dal iyo dad ka soo kabanaya burbur iyo dhibaatooyin dagaal oo aan rabin inay dib ugu laabtaan jidkii foosha xumaa waxaan dowladda walaalaha ee Imaaraadka.
Dubbeen akka jedhanitti biyyi isaanii hookkararraa dandamataa akka jirtu ta'uu isheef daandii walitti bu'iinsaarra deebi'uu akka hin barbaanne ibsuudhaan obboleessa kan ta'e Emireetis dogoggora uumameef dhiifama akka gaafatu waamicha dabarsaniiru. Dubbeen akka jedhanitti biyyi keenya hoogkararraa dandamataa akka jirtu waan ta'eef daandii walitti bu'iinsaarra deebi'uu hin barbaannu jechuudhaan obboleessa akka ta'e Emireetis dogoggora uumameef dhiifama akka gaafatu waamicha dabarsinaa jedhan. Aangawoonni Emireetis mannaa dhiyaateef deebiin kennine. Gareeleen mormituu Somaaliyaa gama dura taa'aaf kaadhimamaa pireezidaantii Sheek Shariif Sheek Ahmadiin akka jedhanitti hanga filannoon ifaa ta'e geggeeffamutti mormi isaanii itti fufuu jedhan.
marka waxaan rabnaa inaan caddayno inaanan ka tanaasulin mowqifkeennii shariif deemokiraasii cimsuuf mirga heerri eeyyamu kan hiriira mormii karaa nagaa geggeessu akka hin dhiifne dubbatan jimaata dhuftullee deeggartoonni mormitoota hiriira geggeeffamu irratti akka hirmaatan waamicha dabarsaniiru. jaarmoliin sadarkaa addunyaa kan akka tokkummaa mootummootaaf gamtaa afrikaa irra deddeebi'uudhaan hoogganoonni soomaaliyaa adda addummaa isaanii furatanii gara hookkaraatti utuu hin seeniin filannoo akka geggeessan gaafataa turan.
Pireezidaantii Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Feeliks Seshikeedi dhaabbanni qorannaa biyyattii eenyu akka ambaasaaddara xaaliyaanii Lukaan Taasiyoo fi namoota kabiroo lama Koongoo keessatti ajjeesa adda baafatu jabeessanii hubachiisanii jiran. Konkolaataa sagantaa nyaata addunyaa ka tokkummaa mootummootaa Koongoo keessa geggeessaan deemaa ture irratti haleellaa banameen ambaasaaddarichi xaaliyaaniif namoonni kabiroon lameen ajjeefaman. ajjecha kutaa kiivuu magaalaa gomaa cinaatti raawwatame kana ka jabeessanii balaaleffatan pireezidaanti seshekeediin namoonni akka kana keessaa harka qaban seeratti dhiyaachuu qaban jechuudhaan hubachiisanii jiru. maddooduu assooshieted pirees televiziyoona xaaliyaan irratti akka gabaasetti kanneen gochaa kana raawwatan warra namoota butanii hirpha fudhachuu baran ta'uu eeree jira garuu oduu dhiyeesse kanaaf madda isaa ifatti hin dubbanne. Uummata Sidaamaa rakkoo murtii haqaatiif bulchiisa gaarii amma naannicha keessatti mul'ataa jiru keessaa akka ba'u gochuudhaaf filannoo dhufaa jirutti kan hirmaatu ta'u paartiin tokkummaa Sidaamaa beeksisee jira. Uummanni godinichaa kanneen qabeenyaa mootummaa mancaasuuf gosummaa geggeessanirraa qulqullaa'uu kan dandeessisu sirna diriirfachuuf filannoo kanatti hirmaachuun barbaachisaadha kan jedhan dura taa'an paartichaa paartiin isaanii filannichatti hirmaachuuf qophiilee barbaachisan mara xumuruusaa dubbatanii jiran. dhaggeeffatoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Obbo Jawaar Mahaammad fa'aa hospitaala dhuunfaatti akka yaalaman ajaja mana murtii irraa darbe maaliif akka raawwachuu dhabe ajajaan mana sirreessaa qaallittii qaamaan dhiyaatee akka ibsu ajajame har'as waan hin dhiyaatin hafaniif guraan dhala kudha saddeet bara kuma lamaaf kudha sadii hidhamanii akka dhiyaataniif manni murtii olaanaa federaalaa murteesse. Gama biraatiin gareen hakiimota hospitaala Laandimaark mana sirreessaa qaallittii dhaquun obbo Jawaar Mahaammad fa'aaf tajaajila wal'aansa fayyaa akka kennu manni murtii waliigalaa federaalaa murteessee jira Muktaar Jamaaltu gabaase.
Falmii dhimma raawwii yaala fayyaa hidhamtoota qaallittiitti argamanii fi guyyaa 27ffaadhaaf lagannaa nyaataa itti fufan obbo Jawaar Mohaammed faa ilaalaatiin kan ture manni murtii ol aanaa federaalaa murtiin kanaan dura hidhamtoonni hospitaala laandmaarkitti akka yaala argatan dabarseetiin ture maaliif raawwachuu akka dhabe ajajaan mana sirreessaa qaallittii gargaaraa koomishinaraa girmaa adaree har'a gurraan dhala kudha jaa kuma lamaa fi kudha sadi qaamaan dhihaataniitiniin akka hubachiisan ajajeetiniin ture waan argamuu dhabaniif jecha bormalee iftaan gaafa gurraan dhala kudha saddeet bara kuma lamaa fi kudha sadi hidhamaniitiniin akka dhihaatan manni murticha ajajeetiniin jira. Manni murtii ol aanaa federaalaa dabalataan illee koomishinarri koomishinii manneen sirreessaa federaalaa dhaddachatti dhihaataniitiin maaliif murteen mana murtii waa'ee yaala fayyaa obbo Jawaar Mohaammed faa irratti kennameetiniin ture raawwatamuu akka dhabe akka ibsanillee ajajeetiniin jira. Dhaddacha gama biraatiin oliyyannaa abbaa alangaa dhimma obbo Jawaar Mohaammed faa hospitaala dhuunfaatiin akka hin yaalamne gaafachuuf dhiheesse. kan ilaale manni murtii waliigalaa federaalaa falmii bitaa fi mirgaa dhihaate irratti murtee kenneetiniin jira abbaan alangaa federaalaa gama isaatiin falmii dhihaateen ajajni manni murtii ol aanaa federaalaa obbo jawaar mohaammed faa hospitaala dhuunfaatti akka yaalaman kenne qajeelfama walqixxummaa lammiilee ni cabsa labsii hundeeffama manneen sirreessaa fi seera idila addunyaa seera maandeellaa jedhameetiniin beekamuunis ala waan ta'eef akka kuffisamu jechaadhaan mana murtichaatiif gaafateetiniin jira. Manni murtii waliigalaa federaalaa ammoo mootummaan hidhamtootaaf tajaajila fayyaa akka dhiheessu dirqama irra kan kaa'ame malee hidhamtoonni tajaajila kana akka fayyadamaniif seerri isaan dirqisiisu hin jiru jedhe hidhamtoonni bakka barbaadanii fi nama barbaadan birattis yaalamuu mirga qabu kan jedhe manni murtii waliigalaa federaalaa yaada falmii abbaa alangaa dhiyaate illee kufsiisee jira qabxii falmii gama biraatiin abukaatonni himatamtootaa dhiheessaa turan ajajni mana murtii hidhamtoonni kunniin dhuunfaadhaan akka yaalaman kenname ji'a shan dura waan ta'eef yeroon oliyyannaa itti gaafatamuu danda'u darbee waan jiruuf kuffifamee akka taasifamu kan gaafatan yoo ta'u manni murtii waliigalaa federaalaa garuu kan ilaalame murtii dhiheenya manni murtii ol aanaa federaalaa dhimma yaala hospitaala laandmaark irratti kenne qofatu ilaalame jechuudhaanis yaada abukaatotaa kufaa taaseetiin hin jira falmii bitaa mirgaa kan ilaale manni murtii waliigalaa federaalaa qabxii abbaan alangaa federaalaa yeroo hidhamtoonni kunniin gama hospitaalaa yaalaaf deemanitti rakkoon nageenyaa uumamuu danda'a jedheetiniin kaase irratti mootummaan nageenya lammiilee tiksuuf dirqama qaba kan jedhe manni murtichaa garuu haalli nageenyaa. yeroo amma biyyattiin keessa jirtu waliin ilaaluun akkasumatti mirgi hidhamtoota nama barbaadan qofaan yaalamuudhaaf qaban osoo hin danqamin akka gareen dooktaroota hospitaala laandmaark irraa hundeeffameetiniin bakka hidhamtoonni argaman mana hidhaa qaallittiitti dhaqanii tajaajila fayyaa kennaniif manni murtii waliigalaa federaalaa murteesseetiniin jira gabaasa sagalee ameerikaatiif muktaar jamaal finfinneerra.
Sagantaan keenya wixataan gajimaataatti raadiyoo Ahaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina. Filannoo guutuu biyyaa baatii Waxabajjii keessa geggeeffamu kan ilaaleen qophiif komii paartileen Oromiyaa keessa jiran qaban dhiyeessuu jalqabuun keenya ni yaadatama. Paartiin biyya bulchu badhaadhinni qophiinsaa maal fakkaata? Komee paartilee mormitootaaf deebii maalii qaba? paartii badhaadhinaa oromiyaaf itti gaafatamaa damee sabquunnamtii kataan obbo Taayyee Danda'a jaallanneen gaafattee jirti akkas jedhu.
Paartiin keenya akka biyyaattis akka naannootittis filannoo kanarratti akka mootummaatitti filannoon amma geggeessuuf deemnu kun haqa qabeessa hirmaachisaa hawaasa birattis fudhatama karaa qabuun akka geggeeffamu akka mootummaatitti gaafatama irra jiru hunda raawwachaa jira karaa biraatiin immoo. Akka paartiititti yaada qabu gurguratee gabaa yaadaa keessatti hirmaatee dorgomee morkatee injifannoodhaan bahuu barbaada. Keessattuu kan akka morkataatti itti deemaa jirru karoora hunda galeessa baafannee jirra. Morkataas kaadhimamaas qopheessuu keessatti waan baay'ee deemnee jirra. Yaada keenyas gurmeessinee dirree dorgommiidhaaf ta'u hundarrattuu dorgomuudhaaf qophii qabna kanatti jirra.
Deemsa kana keessatti rakkoo yookiin danqaan paartii keessan mul'ate jira.
Hagammaatitti rakkoon bal'inaan mul'atee hin jiru. Nageenya wajjin wal qabatu kun bakka bakkatti darbee darbee akka yaaddootitti ilaalamuu hin danda'a malee. Ammammaatitti nuyi kallattiidhaan rakkoon amma nu mudatee hin jiru. Caasaas haga gandaatitti qabna. Homaa rakkoo amma gara keenyaan akka keenyatti wanni nu mudatee hin jiru.
Akka paartii biyya bulchaa jirus akka paartii Oromiyaa bulchaa jiru tokkotti isin gaafadha. Paartileen Oromoo kan akka kafaa'oo, abaa'oo. waajirri keenya ni cufamee miseensonni keenya hidhamaniiru jedhu isa kanarratti yaada maalii qabdu.
Asirratti kanaan duras boordii filannoo irratti himannaa dhiyeessanii turani bakka bu'aan keenya akka boordii filannooti wajjin hariiroo nu qabnu tolchu akka naannootitti obbo Mogosii Dayee jedhamu achirratti walitti dhufanii walii wajjin mari'atamee ture. Bakka bakkatti wanni isaan akka rakkootitti dhiyeessanii rakkoo amma rakkoo ta'eetu hin jirre. Kan yeroo dheeraa dura hiikkame fa'aa akka waan hidhaa jiruutitti dhiyeessuun turee jira. Bakka kamitti nama meeqa eessatti gaafa hidhanii gaafataman xiqqoo waan san dhiyeessuun rakkoon hin jira. Gama tokkoon filannoowwan kanaan dura godhamaa turan kan maqaadhaaf fafakkeessuun keessa bahame baay'ee waan tureef amma yeroo amma irra geenye kanatti sadarkaa sanitti uummata sobanii waliin dhahanii darbuun hin barbaachisu. Ka paartileen illee afaaniin lallabaa bahan kan. qabatamaatti itti hirmaatee waan sun dhugoomuu qaba ka jedhu qabna gara biraatiin ammoo waggaa dheeraadhaaf uummanni keenya bilisummaadhaaf jecha gatii kaffalee jira kan san keessatti qaamaa hir'ate jira ka kolaafame jira ka ajjeefame jira ka bakka bu'ee dhabame jira bilisummaa barbaacha soo gatiin kaffalame kunis akkanumatti bilaashaa hafuu qabu cehumsa tokkotti dhufuu qaba. Uummanni mootummaa yeroo fedhe ijaaree yeroo feenetti immoo buusuu danda'u tolfachuu danda'u qaba. Paartileen mormitootaatis of biratti dubbii ilaalaa rakkoowwan kanaan dura ka'aa turan yaa'u biyya beeka naannoon keenya yeroo nagaa argachuu qabu yeroo waliigaltee dhufuu qabu sababa malleen rakkoo nageenyatiif filamuu hin beekama gatiin achi keessatti kaffalames namuu alaattis keessatti hin beekama waan sanii wal qabatee namni qabamee hidhamee jira namni waan kana ballee gaafa kanarratti harkaan fudhannu immoo saantiibaa irraa daballee bulchaa aanaa bulchaa godinaa irraa daballee caasuma keenya mataa isaa nu wajjin jiru nama waan san keessatti hirmaatu hirmaachuu qofa odoon ta'in immoo nama waan san dhaabuuf illee gaafatama silaa akka mootummaatitti qabu bahuun kan hundaa akka gaafatamu goonee jiru olaantummaan seeraa mirkanaa'uu qaba sanirratti nama walii galuu qaba kanaan gamanatti ka jiru garuu dirree dorgommii dhiphisuudhaaf danqaan nu qabna hin jiru jechuudha.
Asirratti obbo Taayyee fakkeenyaaf dhaabonni kun lamaan akka jedhanitti manni murtii bilisa gadhiisee ammayyuu hidhaa keessa jiran jiru. Akkuma beekamu immoo namoonni amma hidhaa keessa jiran sadarkaa eh, hooggansaattis kan kaafaa'oos kan aabaa'oos jiru. Ammi kun hidhamee waajirris lafa cufaa ta'etti jarri kun dorgommii kanatti hin seenuu hin danda'u jettanii namantu isinis ta'e paartiin keessan.
Akka keenyatti wanni adda bilisummaa Oromoo biyya Eertiraa irraa dhufanii karaa nagaa qabsoofnaa eh, waraanni qawwee nu gahee jira jedhanii erga biyya seenanii ammoo xiqqoo karaan lachuu waa wal jalaamama ta'ee fi keessattuu warri koree giddugaleessaa keessa turellee warra gaaraatitti kan dabalame jira yoom deemee akkamitti deemee namni beeku hin jiru as taa'ellee hawaasa wajjin hojjetu hin jira san of course namni addaan baasu qaama nageenyati dubbiin suni lakki ammatti hin barbaachisu jedhamee deemsi deemame lafa fagoodha bakka sanitti olaantummaa seeraa kabachiisuuf wal qabatee wanni deemame jira namni hidhamee jira jechuudha karaa garanaatis warri kaafaa wajjinis namuu dhaga'aa ture dimokiraasiin daangaa qaba. Wanni afaaniin jedhanis, wanni harkaan raawwatanis daangaa qaba. Kookkaraa godhame san keessatti yaa'i keenyayyuu hirmaatee jira ka jedhu qabna. Nama hirmaate hirmaate jedhamee shakkame qabamee hidhame jira. Ani immoo manni murtii qulqulleessee baase jira. Achi keessatti manni murtii gadhiisee poolisiin hin gadhiifne ka jedhu kanaan akka kiyyatti waan ani quba qabu parsanaalii hin qabu. Poolisiin ibsatti kennuu hin barbaachisa. Nu gara keenyatti abbaa fedhee haa ta'u jaarmaan mootummaa amma qabnu jaarmaan isaa laafina qabaachuu hin danda'a. Achi keessatti ragaa qulqulleeffatee yakka adda baasuu dadhabuu hin danda'a. Garuu immoo amma bakka hanqina isaa fooyyessaa deemna malee murtii inni kennu kabajuun dirqamaa investitiishinii ijaarraa ka jedhu kallattiin kaa'amee jira. Wanni toora san jiru dhugummaan isaa ammami ka jedhu nu biratti mannoon akkanaatiif hin dhufne nu wajjin irratti hin mari'anne nama seerri gadhiise gadhiifamuutu irra jira. saniin gamanatti garuu dubbii wal keessa makuun immoo akka jiru gama tokkoon nagaa jecha gama kaaniin immoo waraana geggeessaa wanni akkana fagoo akka nama hin deemsisu warri garasiin deemaa jirus dubbii kana dhaabuu irra jira olaantummaan seeraa mirkanaa hubaati filannoo nafee dimokiraasii nafee akka biyyaatittu itti fufuun rakkoo waan ta'uuf bakka kanatti hundumtuu ejjennoo wal fakkaatu qabaachuu qaba biyya kana keessatti immoo dimokiraasiin dhugoomsine jennee wayaan mootummaan caasaa qabuun murtii inni murteesse kabajuun dirqama waan toora san jirutti garuu ragaa waan qulqulleeffate waan hin qabneef yaada kennuun xiqqoon adii.
Garuu amma fakkeenyaa fi Finfinnee keessa kan jiru waajjirri adda bilisummaa Oromoo cufaadha jedhu isaanii taa'anii achitti hojii waan hundumaa hin hojjetan yoo ta'e attamitti filannootti dhiyaatu.
Tokkoffaa waajjirri Finfinnee keessatti cufame kan jedhamu ani honestly kana banumatti hin beeka garuu ofii isaaniitii wal loluu isaanii nan beeka kuunkaan kassasee mirjaa boordii wal geessuu isaaniitis hin beeka waan ofii wal dhaban irratti nu komachuun sirriin ta'u akka keenyatti biiroo isaanii banaadhaatti beeknaa yoo ofii dhaquu dhiisanii cufan garuu hin beeku sirriitti ilaalamuu irra jira jechuudha gama keenyaan biiroon isaanii kan finfinnee jiru keessattuu mana gandaati mana mootummaadhaan bullalleedha isaan qabanitti.
Poolisiitu keessaa nu yaasee cufee kanaaf manaa hojjannaa jedhu isaan.
Amma sun wal dhaba isaanii waan ka'e ta'uu danda'a. Mana taa'ee hojjannaan hojjete maal rakkoo qabate. Itoophiyaa keessatti Finfinnee keessatti manni paartii ta'u jiraannaa waan guddaadha kunis.
Paartiin lamaanii hin dorgomnu yoo jedhan paartiin keessan inni biyya bulchuu qobaa dorgomuu san akkamitti ilaalu? Oromiyaa keessatti jechuun kun.
Akka keenyatti Oromiyaa keessatti yaada qabannee dhufne waan ta'eef yaadi keenyas ka biraa biratti madaalamuu qaba waan ta'eef namni sirriitti nu dorgomu jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. akkasumatti dorgommii malee deemuun waan nama quubsu miti jechuudha. Namuu yoo hirmaate gaariidha jechuudha. Ammoo ani jecha olaantummaan seeraa kabajamuu hin qabu akka feene taana hooga jedhan taate akka feeteedhaan dimokiraasiin ijaaramuu waan hin dandeenyeef namuu bakka kanatti wal obsee wal hubachiisee rakkoo waliin furee hirmaachuun barbaachisaadha jennee taphanna. Lakkiin dorgomnu immoo hin barbaannu hooga jedhanii taatan taate dorgomuu feena nama nuun dorgomuu dhabne immoo wanni goonu hin jiru jechuudha. Isaan hin jiran jechuun dorgommiin Itoophiyaa keessa hin jiru jechuus akka hin taane immoo hubatamuu qaba jechuudha.
Kan Oromiyaa keessatti dorgoman kafaa'oof abaa'oon rakkoo nu mudate jedhanii dubbataa jiraniin kan ka'e filannoo kanatti hirmaachuu yoo dadhaban filannoon kun guutuudhaa jechuun ni danda'amaa jedhe boordii filannoo guutuu biyyaatti itti gaafatamtuu kutaa koominikeeshinii ka ta'an adde sooliyaanaa shimallis gaafadheen ture.
በእኛ በኩል አንድ ፓርቲ ምርጫ ላይ ተሳትፏል፣ ምን አልተሳተፈም የሚለውን ነገር የምናውቀው የምርጫ የእጩዎቹን ምዝገባ ከተጠናቀቀ በኋላ ምን ያህል እጩዎችና ምን ያህል ፓርቲዎች paartiin tokko filannoo irratti hirmaachuuf dhiisuu isaa ka beeknu kaadhimamtoota dorgoman galmeessuu booda ta'a ammatti paartileen itti hirmaachuu yookaan dhiisuu murteessuu isaanii hin beeknu kanaaf kaadhimamtoota dorgoman galmeessuun ega dhumee booda paartiin kam filannoo akka seenuuf dhiisu baruuf jirra jechuudhaan itti gaafatamtuun waajjira quunnamtii kan boordii filannoo itiyoophiyaa aadde soliyaanaa shimallis deebisaanii xumuranii jiru.
waa'ee uummata oromoo kana beektuu laata. Koomishinii Tuurizimii Oromiyaa bakkeewwan tuuristii hawwatan beeksisuuf tuurizimiin akka maallaqa guddaa biyyaaf naannoo Oromiyaaf argamsiisu hojjetaan jira jedhe. Koomishinar Ittaanaa Koomishinii Tuurizimii Oromiyaa Obbo Abiyyuu Tasammaa dameen tuurizimii waggoota shanan dhufan keessatti namoota miliyoona tokko caalaniif carraa hojii akka uumuun ni hojjanna jedhaniiru. Gama biraan weerarri COVID-19f haalli nageenyaa damee tuurizimiitti danqaa ta'uu dubbatan. Naakoor Malkaatu Amboorraa bilbilaan Obbo Abiyyuu haasofsiisee hundeeffama koomishinichaa ibsuun jalqabu.
Koomishiniin tuurizimii Oromiyaa kan bifa addaatiin hundaa'e reef ji'a torba dhaabbata mootummaa ji'a torba ta'edha. Kun immoo kan inni hundaa'e Oromiyaan carraa bal'oo utuma qabduu qixa ta'een madaaluun waan ittiin fayyadamneef bifa adda ta'een akkamiin misoomaa fi piroomoshiniin tuurizimii kanaa yoo bifa kamiinitu hoogganameetu jijjiiramaa jedhameetu xiyyeeffannoo mootummaan kenne sanirraa ka'e bifa addaatiin hundaa'ee reeffee gochiiseen ji'a torbaa jechuudha.
Inni duraan hundaa'e sun maaliif akka inni milkaa'ina argamsiisinaaf beekuun danda'ama laata?
Akka biyyaatti yoo ilaalle iddoowwan ga'umsa tuurizimii yookaan tuuristii ta'uu danda'an kumaatamaan kan lakkaa'amu qabdi Oromiyaan yoommoo itti fayyadamaa fi sadarkaan Oromiyaan dhangala'insa tuuristiitii fi gadii sektara yookaan indaastirii sanarraa argamu yoo ilaalte Oromiyaan gara sadarkaa shanaffaarra jirti. bu'uura rakkoo tuurizimiin Oromiyaa sadarkaa seen madaaluuf akkamitti guddachuu danda'a jedhame yoo ilaalame rakkoon keessaa fi rakkoo alaatu jira. Rakkoo keessaa yoo ilaalle humni raawwachiisummaa tuurizimii sadarkaa indaastiriin tuurizimii sanaa barbaadu gaggeessuu irratti kan kana keessoo qabna. Lammatarratti iddoowwan hawwata tuurizimii kanaa yoo ilaalle ilaalle akkasiin barbaachisoon sirriitti hojjetamanii hin jiranii. walitti dhufeenya qooda fudhattoota gudduu jiru irratti hanqina guddaatu jira. Yoo bifa kamiin deemnetu sadarkaa addunyaattis dhangala'insa kana daballaa turistoota biyya keenyaas dabaluu danda'a jedhameetu kanaaf bifa haaraatiin hundaa'e. Biiroon aadaa fi turizimii ituma jiru koomishiniin kun irra caalaa guddaa dhimmoota ijoo arfan tokko irratti xiyyeeffatee akka inni hojjetuuf kan mootummaan akka koomishinii kana hundeessu kan ta'e rakkoowwan ijoon isaan kana jechuudha.
Mee wantootni ijoo afran kun maal maali? Koomishiniin keessan maal hojjete ijoota torbaan darban keessatti amma immoo itti bu'aa argattaniittu?
Inni jalqabaa iddoowwan ga'umsa tuurizimii yookaan destineeshinoota sanaa misoomsuudha jechuudha. Tajaajila gabaatti akka ta'an Inni lammataa immoo hojii gabaadhaa fi promooshinii indaastirii tuurizimii kanaa sadarkaa biyya keessaa fi sadarkaa addunyaatti teekinooloojii adda addaatti fayyadamuudhaanii Oromiyaa barbaachisuudhaa fi dhangala'insa tuurizimiidhaa fi karaa mijeessuudha jechuudha. Sadaffaatti immoo maaltu jira hojii walta'iinsa qooda fudhattoota indaastirii tuurizimii keessatti shoora olaanaa qaban babal'isuudhaani qindeessuudhaani bifa si'oomina qabuun haala itti investimentiin tuurizimii babal'atuuf haala mijeessuudha. Inni arfaffaa fi qabeenyi biyya keessaas biyya alaarraa sassaabuudhaa fi dhaawata dhaawataan immoo tarii bara dhufurraa kaasee haalatti fandiin tuurizimii dhaabbatee galiin walirraa hin cinne uumuudhaa fi indaastirii kana faayinaansiidhaan deggaruudhaa fi biyyoota darba kana gidduutti maal hojjetee irra caalaa hojiin hanga ammaatti hojjetee keessoo jaarmiyaa sanaa jajjabeessuun akka humna namaa isaa guutuudhaa keessoo waan jira isaa guutuudhaa qooda fudhattoota adda addaa wajjin kallattii adda addaa uumuutu nurra ture. sararaan industirii oromiyaa maalirra jiru kan jedhuuf qorannoo hojjechuun nurra ture kanaaf sararaa irratti qorannoo hojjennee fideerra irra caalaa garuu ammayyuu hojii hedduutu nu hafaa jechuudha.
Yeroo ammaa kanaan akka danqaatti rakkoon ka'uu danda'u maali? Tarsiimoo furuudhaaf ammoo wanti isin hojjetaa jirtanis yoo jiraate.
Sadarkaa addunyaatti yeroo ammaa koovid kudha sagal kun hudhaa indaastirii tuurizimii qofa illee osoo hin taane akkuma biyya lafaatiyyuu hudhaa guddaadha. Irratti immoo dhufe dhufee indaastirii turizimiif immoo balaa guddaa fidee kan dhufeedha. Maaliif indaastiriin turizimii kan irratti hundaa'u sochii irratti sochii sana keessaati kan hojiinis dhufu kan galiinis dhufu koovid naayintiniin kun immoo irra caalaa kan inni irra hudhaa cimaa ta'e sochii kana daangessuurraan sababa ta'eef dhimma kana irratti rakkoo guddaatu jira. Gama biraatiin akkuma biyyaatti asiis achi naannolee adda addaa keessaa rakkoon nagaadhaaf tasgabbiidhaan wal qabatee yoo jiraate illee bifa adda ta'e akka waan Oromiyaan kophaa isheetti rakkoo qabdutti afanfalchiisuudhaa fi miidiyaadhaan olola kijibaa gaggeessuun kun mataan isaa indaastirii kanarratti dhiibbaan qabaata. Hudhaa guddaas ni qabaachuu danda'a jechuudha sadarkaa idil addunyaatti. Akka koomishinii keenyaatti akkamitti maaleeji gooneetu dhangaleessa kanaa dabala kan jiruu fi akkuma sadarkaa biyyaatti iyyuu baastee koovidituma jiru indaastiriin kun banamee hojiitti seenuu qabu meeqamee mootummaa federaalarraa kaafamee pirootokooliin koovidii kanaa qophaa'ee jira. Sadarkaa adda addaa irratti hubannoon uumamaa jira karaa biiroo aadaa fi turizimii keenyaati. Bifa piroomooshinidhaan ilaalchuma namoonni naannoo kanaaf yookaan hooggansa naannoo kanaaf yookaan sabuma kanaaf iyyuu qaban kun yeroo tokko tokko miidiyaadhaan distoorted kan ta'e sababa ta'eef kana jijjiiruudhaaf immoo hojiin hubannoo uumuu sadarkaa hawaasaatii kaasee miidiyaalee adda addaa irratti hojjetamaa jira. Akkuma waliigalaatti immoo sadarkaa addunyaatti yoo akkam ta'etu hubannoo sirrii argachuu danda'u. Weeb aappiin sadarkaa isaa danda'ee turistootii irratti hirmaatanii yaada isaanii daktiidhaan isaanii sheerii gochuu danda'an qophaa'aa jira. Yeroo ammaa kana gabaabina tokko yoo baay'ee jijjeerama gidduutti banaan ta'a. Yeroo gabaabaa gidduutti dhimma rakkoo amma jiru kana keessaa baanee bifuma mul'ata koomishinii keenyaan waggaa shan gidduutti Oromiyaa iddoo filatamtuu sadarkaa tokkoffaa goona jennee hojjechaa jiru sana ni milkeessina jennee abdii guddaa qabnaa jechuudha.
Rakkoowwan nagaa Oromiyaa keessatti iddoo tokko tokkotti mul'atan sana furuudhaan hawwatoota tuuristii jiran misoomsuun tuuristiin akka daawwatu gochuu irratti koomishiniin keessan qaama laallatuuf wanta inni jedhe yoo jiraate.
Inni nagaadhaaf tasgabbii naannoo alkabannaa kan barbaadudha. Indaastiriin turizimii nageenya isaa kan mirkanaa'u yoo hawaasni ilaalchaaf xiyyeeffannoo isaan indaastirii kanaaf qaban olaanaa ta'edha. Amma qajeeltoonni itti fayyadama hawaasaa kan jedhamu qooda fudhatuun qophaa'aa jira. Haala itti fayyadama hawaasa keenyaa guddisuu danda'uun yoo hojjetame hawaasni keenya adadummaadhaan hirmaata kan jiran argaa jirra. Lammaffatti immoo maaludha akkuma walii galaatti qooda fudhattoota adda addaa keessumaa abbootii gadaa haadhotii keessatti jechuudhaan hojii barbaachisaadha jechuudha. Kanarratti bifa adda addaatiin hojjetamaa jirama. Gama biraatiin akka tartiibotti kan itti hojjetame nagaan kun bu'aa kan jedhamee jiru qarqara hojii yoo uumame irra caalaan akka karoora keenyaatti waggaa shanitti gadaanaatti bashan haala nu karoorsanneen immoo kan mijatuuf kan sirratu yoo ta'e hanga miliyoona tokko tuqaa lamaatti carraa hojii uumuun sababa danda'amuu fi carraa hojii kana iyyuu namaa uumuun kun maqaan isaa nagaadhaaf tasgabbii guddaa fidama.
Carraawwan gaggaarii maaltu jira fuulduraaf?
Oromiyaan carraa maalii qabdi jennee yoo ilaallee gama tokkoon keessumii Oromiyaadhaa giddu galeessa dachii biyya Itoophiyaa kanaa sababa ta'eef naannowwan kamitti sararaan turizimiin naannolee safarsanganni adda addaatti deemu osoo finfinneedhaa ka'ee Oromiyaan jiitii sababa hin deemnee fi keessumni Oromiyaa mataan isaa Oromiyaadhaa fi carraa guddaa tokko. Lammatarratti carraa Oromiyaan qabdu maalidhaa? Carraa baay'ina namaati. sadaffaa irratti iddoowwan hawwata turizimii uumamaa kan tolchee kaalcharii isaa jennu kan neecharii isaa jennu waan hundumaa sababa qabduuf oromiyaan kun carraa guddaadha kana malees oromiyaan piroodaaktoota gahaa ta'anii turistootaaf dhiyaachuu danda'an hedduu sababa qabduuf kanaaf kun carraa guddaadha jennee amanna jechuudha. Akka walii galaatti dhaamsiin akka koomishinii turizimii keessatti qabnu muuxannoo sadarkaa addunyaarraa barannu keessaa turizimiin biyya guddisuuf carraa hojii uumuu keessatti gahee guddaa sababa qabuuf hawaasni keenya kana hubatee deeggarsa barbaachisuuf tumsa barbaachisu akka ta'u akkasumas immoo sektoroonni mootummaan adda addaa hojii bu'a qabeessa kanarratti wal tumsuudhaan carraa hojii miliyoonotaan ta'u hawaasa keenya uumnee galii biliyoonotaan lakkaa'amu naannoo keenyaaf fiduudhaaf qindoomni barbaachisaa sababa ta'eef deeggarsa barbaachisu akka waliin godhu kan jedhu Obbo Abiyyuu Tasammaa Koomishinara Itti Aanaa Koomishinii Turizimii Oromiyaa ibsa dhimma turizimii Oromiyaa irratti haala kanaan nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattootaaf raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromootiin guddiseen isin galateeffadha. Fayyaanaa ta'a.
Fayyaa ta'a galatamaa
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa.
amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.